iyi ni ijwi ry'amerika turabaramukije inshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi w'imana itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio muri kumwe nanje Aloise Bigirimana turi Washington DC ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
However, we have also raised concerns uh, that not every critic of the government can be reduced.
uyu ni thomas Pereiro intumwa idasanzwe ya leta z'ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga bigari aho avuga ko leta itokwita abatavuga rumwe nayo bose ko ari abagizi ba nabi ni mu kiganiro yagiranye n'abanyemeshamakuru kuri uyu munsi w'imana iyi nkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye turazibashikiriza mu kanya amakuru tuyahere mu karere k'ibiyaga bigari intumwa idasanzwe ya perezida obama mu karere ka afurika y'ibiyaga binini thomas pereiro ahanura leta y'u Burundi kudafatira abantu mu kivunga ngo yite abatavuga rumwe nayo bose ko ari inkozi z'ibibi ayisaba kandi kwemera umugwi w'abahinga b'umuryango w'abafurika boza gutohoza ku mabi yakozwe kugira ukuri kumenyekane kuri uyu w'imana niho yaha ikiganiro abamenyeshamakuru inyuma y'urugendo rw'iminsi itatu amaze mu Burundi Eloge Wirika neza
muri ico kiganiro intumwa idasanzwe ya perezida Obama mu karere k'ibiyaga binini yemeje ko igihugu ciwe kitazigera gishigikira na gato abashaka guhirika ubutegetsi co kimwe n'abagira ibitero bihitana abanyagihugu Tom Perriero afise n'ico abwira leta However, we have also raised concerns uh, that not every critic of the government can be nubwo biri uko ufite icyiyumviro kidasa n'icya leta wese canke ufise icyo ayagiriza ntiyoca yitwa uwashatse guhirika ubutegetsi si ukubera umuntu mutavuga rumwe ategerezwa kwitwa umugizi wa nabi aha ikintu nyamukuru ni ugutandukanya abantu badahuza na perezida ku bijanye no gushaka guhindura ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha hamwe n'abari inyuma y'ibikorwa bituma umutekano muke nico gituma kuva mu ntango leta ya amerika yamishigikiye ko haba ibiganiro biga bigahagarikirwa n'akarere hakaza n'intumwa zigenga z'umuryango ubumwe bwa afurika kugira ngo zerekane ibyaha vyakozwe na leta uruhande rumwe n'ivyakozwe n'abatavuga rumwe nayo ku rundi exactly what crimes have been committed by both the government and the opposition tom perriero avuga ko ikiringo c'indwi zibiri ziri imbere gihambaye kuri leta y'u Burundi kuko uburundi buzokwakira umunyamabanga mukuru wa onu n'intumwa z'abakuru b'ibihugu vya afurika imbere y'uko haba inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa afurika w'ubuseruko amenyesha ko aya manama atakiyavuyemwo ibintu bishobora kunyuka mu burundi ariko akagira ati reka twizere kubwiwe ngo ni igihe ntasubirwamwo ku burundi this is a golden opportunity for the government of Burundi to show its seriousness aka kazoba akaryo kadasanzwe ntasubirwamwo kuri leta y'u Burundi kugira ngo yerekane ugushaka ifise aho kugera n'intambwe imaze gutera mu gushiraho icuka ciza kwitangazamakuru ryigenga n'abahinga ba Afrika bigenga leta yatubwiye ko ibyaha by'ubwicanyi ndengerabutungane yagirizwa atari byo inzira imwe yonyene ishoboka yo kubihinyuza ni ukureka abahinga bigenga n'abamenyeshamakuru bigenga bakagira amatohoza adahengamye kuri ibi bintu by'agahomerabuntu
these uh, terrible things.
mu rugendo rwiwe tom perriero yarabonanye n'umukuru w'igihugu mbere kuri wa gatandatu bari kumwe mu bikorwa rusangi mu ntara ya cibitoke mu burengero bw'uburundi ahari ko hubakwa ishuri mu byo bavuganye n'ibyo yumvise hari ibyamuhaye ivyizigiro there was a very positive statement yesterday from president nkurunziza perezida nkuru nziza yashikirije ijambo ryiza cyane aho yasaba abantu kureka imvugo y'urwanko no kudasubira gutuka no kwifatira mu gahanga perezida kagame ni imvugo yubaka ubu hasigaye kuraba ko abashigikiye perezida nkuru nziza bavyubahiriza intumwa idasanzwe ya perezida obama mu karere k'ibiyaga binini asaba leta y'u burundi kureka amaradiyo yigenga y'ubwawe agasubira gukora no gushiraho icuka gituma amenyeshamakuru bahunze batahuka mu gihugu akayishimira kubona yaremeye iyugururwa rya radiyo televiziyo rema na radiyo isanganiro mu kiringo c'amezi adashika cumi tom periyero amaze kugendera uburundi inshuro zirenga zine periyero yabwiye abamenyesha amakuru ko intego y'igihugu ciwe ari uko abanyagihugu bose boba mu gihugu c'umutekano agateka akazina muntu kubahirijwe kuri bose atawanrya wangura atari mu bijanye no kugabura ubutegetsi hagati y'amoko gusa ahubwo umurundi wese akishira akizana nk'uko amasezerano yarusha abitegekanya eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika tukiri ku rukurikirane rw'iyi nkuru nyene ambasaderi wa leta z'ubumwe za amerika don riberi hamwe n'intumwa idasanzwe ya amerika mu karere k'ibiyaga bigari thomas periero barabonanye n'umukuru w'igihugu c'uburundi petero nkurunziza abategetsi bakuru ba leta y'uburundi hamwe na bamwe mu baserukira sosiyete sivile y'uburundi iyo mibonano yabaye kuva ku magenekerezo ya cumi n'icenda gushika mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kwa kabiri yari ishimikiye kurabira hamwe ingene hotunganywa ibiganiro bihurikiwemwe bose guteza imbere demokrasi hamwe n'ibijyanye n'umutekano leta ya amerika irashimishwa no kubona perezida nkuru nziza yaraneguye amajambo y'urwango yavugiwe mu ntara ya kibitoki kandi hamenyesha ko abashikirije imvugo nk'izo bazohanwa n'amategeko leta ya amerika irashimishwa n'ijambo ryashyikirijwe na perezida nkuru nziza ko abarundi bose barimwo n'abahunze igihugu bakwiye kujya mu biganiro kugira bacire hamwe inzira y'amahoro ku burundi leta ya amerika irashimishwa n'iyugururwa ry'amaradiyo abiri yari yugawe ariko igasaba ko amaradiyo yose yugawe kugururwa kandi hakaboneka icuka cyiza gituma abamenyeshamakuru bakorera ibinyamakuru byigenga bose bahunze bagaruka mu Burundi bidatevye ivyo nivyo vyo kwerekana ko leta y'u Burundi yiyemeje guteza imbere ubwigenge bwo kumenyesha amakuru nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi no mu masezerano ya Arusha mu gihe muri izi ndwi zibiri ziri imbere ariho hitezwe mu Burundi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni n'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru b'ishyirahamwe mpuzamakungoni nyene hamwe n'abo umuryango umwe bwa Afurika leta ya Amerika isaba leta y'u Burundi ko itotakaza ako karyo keza izoba ironse gatumbereye kugarukana demokarasi no kwemerera abarorerezi bigenga bumwe bwa afurika no kumvikana ku yindi sango ibiganiro byo kungururizwako ibiro vya ambasade ya leta z'ubumwe za amerika turi mu gihugu c'ubuganda ibiro vya ambasade ya leta z'ubumwe za amerika mu gihugu c'ubuganda i kampala birasaba abanyagihugu ba amerika kugabanya ingendo bakora bakaba basabwa kuguma aho baba kubera hashobora kuvuka umutekano muke ushingiye ku matora umumenyeshamakuru wacu yereke bagira ubusa aratubwira iyi nkuru
ubutumwa bwa ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika muri uganda kuri iki cyumweru bugaragara ku rubuga rwa interinete rwayo ku baturage b'amerika muri uganda nuko bagabanya ingendo bakoraga bakaguma hafi y'aho batuye muri uganda kubera umutekano muke ushobora kuvuka kubera amatora y'umukuru w'igihugu ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika i kampala kandi yasabye abaturage bayo gukurikiranira hafi ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu ndetse no gukomeza gukurikiranira hafi urubuga rwayo nyuzaho amakuru ibi byose biraturuka ku mwuka mubi ushobora kuvuka ushingiye ku matora y'umukuru w'igihugu abatavuga rumwe na perezida museveni watsindiye amatora ku majwi mirongo itandatu ku ijana bayateye utwatsi ubwo umukandida w'ishyaka fdc cyiza besigye yashakaga guha ikiganiro abanyamakuru kuri uyu wa gatandatu igipolisi nticyamukundiye cyahise kimufungiriwe mu rugo ntari gusohoka ibinyujije ku rubuga rwayo rwa twitter kandi ambasade ya leta zunze ubumwe muri uganda yasabye ubutegetsi bwa perezida museveni kurekura igitaraganya cyiza besige bahanganye kandi gasubira gufungura imbuga nkoranyambaga ikindi ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika ikampala isaba leta ya uganda ni ukubahiriza uburenganzira bwa muntu no kurekera abaturage bayo ubwisanzure ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika ikampala yavuze ko ishyigikiye abatemeranya n'ibyavuye mu matora isaba ko mu gihe babikora byaba mu mahoro kandi batarenze ku by'amategeko ya uganda ateganya kampala mu murwa mukuru w'igihugu cya uganda umutekano ukomeje gukazwa ku buryo bugaragarira amaso ibimodoka binini by'igipolisi bitera ibyuka biryana mu maso byakwirakwijwe hirya no hino muri uyu mujyi ndetse n'abasirikare batari bake bashinze ibirindiro mu mujyi rwagati urujya n'uruza rukunze kugaragara muri uyu mujyi kuri ubu ni ruke kandi ku baturage muri bimwe mu bice by'uwo mujyi ubwoba ni bwose ku buryo hari n'abafunze inzu zabo z'ubucuruzi mu kiganiro yahereye abanyamakuru iwe mu rugo rwa kitura mu burengerazuba bwa uganda cyatambutse ku mateleviziyo n'amwe mu maradiyo y'imbi imbere mu gihugu perezida wa uganda yoweri kaguta museveni yongeye gushimangira ko ntawe ushobora guhungabanya umutekano muri uganda nabibabwiye mbere ko ntawe ushobora guhungabanya umutekano muri uganda murabyibuka narabibabwiye nabibabwiye ko amatora azaba mu mahoro kandi yabaye mu mahoro kubera ko nta muntu ushobora guhungabanya amahoro yacu ikintu twakoze ni ukubaka leta ishoboye nk'uko twashyize hirya no hino ibihumbi mirongo inani na birindwi by'abapolisi ushobora ute guhungabanya umutekano igihe twashyizeho umubare munini ugomba kwita ku mutekano mwarabibonye amatora yabaye mu mahoro nuko rero abo bantu bateraga ubwoba ngo bagiye gutwika umujyi wacu muzawutwika tuzaba turi hehe turiho ngo tuwurinde tuzakoresha uburyo bworoshye n'ubukomeye ngo turinde amahoro muri uganda kuvuga gukoresha uburyo bworoshye ni ukuvugana n'urubyiruko abo banyabyaha b'abanyapolitiki bagerageza gukoresha perezida museveni yaninze abatavuga rumwe nawe ko ari ababeshyi bashaka kuyobya urubyiruko barusezeranya ibidashoboka abanyamakuru bamubajije uko abona hazaza h'ishyaka nrm riri ku butegetsi yasubije ashimangira ko agiye gucecekesha burundu abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ko igihugu kizarushaho gutera imbere nrm aya niyo mahirwe ya nyuma ku batavuga rumwe n'ubutegetsi mu myaka itanu iri imbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri uganda bazarangira mu buryo bwa politiki nzabaca intege kubera ko ni ababeshyi ariko borera ku ntege nke zacu arizo ngiye kurwanya sinzongera kugira iyo mikino these games. As for the country, oh, Uganda. nko ku gihugu oh uganda mu myaka itanu uganda izaba ari ikintu turashaka ko izaba igihugu cyihagije ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu komisiyo y'amatora ikirangiza gutangaza intsinzi ya perezida museveni twabajije umuvugizi w'igisirikare cya uganda icyateye gukaza umutekano mu buryo nawe yemera ko budasanzwe koroneri padi ankunda yavuze ko nta kindi kibyihishe inyuma kitari ukurinda amahoro y'igihugu yashimangiye bidasubirwaho ko igisirikare gifite uburenganzira bwo kurasa uwo ari we wese washaka guteza imvururu mu gihugu indorerezi z'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi european union wavuze ko amatora y'umukuru w'igihugu muri uganda atabaye mu mucyo no mu bwisanzure izi ndorerezi nazo ziyamirije kandi ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu leta ya uganda ikorera abatavuga rumwe nayo akabagira ubusa ijwi rya amerika ikampara
iyi ni porogaramu radiyo yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushyika ku munsi w'imana ni ukuri ijwi rya amerika ijana zine n'ibice bitatu fm i kigali mu burundi mudukurikirana kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri kandi mushobora kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya imeri nayo ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo kome na facebook kuri adrese radiyo yacu hamwe no kuri site yacu ya interineti ariyo wezi itatu radiyo yacu voa akadomo kome iyi mubandanya mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika isamiraniro washington dc mu kirundi ni kinyarwanda ubu naho dushitse mu mwanya waca iganiro ntorere kazoza tugikurikire
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango si nkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
bakunze ibiganiro bya studio ijambo reka nongere baramutse ndabaha ikaze muri cya kiyago cya politike mwikundira ikiyago cya politiki uno munsi tukaba tugiye gushimikira ku ruhara rw'inani za politike mu gutsimbataza amahoro mu burundi nk'uko mubimenyereye ikiganiro kiremeshejwe nanjye Jerome Niyonzima terance manirakiza akaba ari we agihagarikiye reka rero ndabaha ikaze turi kumwe n'abatumire babiri hari honorable jean dodier mutabazi yaserutse ku izina ry'urunani kopa honorable ndakuramukije nagenda baramukije nkaba ndabakinguriye ko mwashoboye kudutumira urakoze cyane turi kumwe kandi na honorable Tatien Sibomana nawe akaba ari hano ku izina ry'urunani amizero y'abarundi ndakuramukije honorable ndakuramukije mugabo je ari abo ntarinze kubaza ariko nibaza hatacho ndabavugira kibi urakoze reka rero tuduge ku ijambo icyo tugiye gushimikira kuko nkuko namaze kubivuga turabira hamwe uruhara rw'inani za politike mu gutsimbataza amahoro mu Burundi sangira ikiyago sangira ijambo rikazoza
biramenyerewe ko mu burundi mu gihe twimirije amatora akenshi imigambi imwe imwe ishobora kuja hamwe ikagira urunani kugira ngo ishobore guhiganirwa hamwe ni navyo vyabaye kuri kopa aho hahurikiyemwo imigambwe itari miki honorable mutabazi wo kwibutsa abatwumviriza kopa ni urunani imigambi yari iruhurikiyemo Eh, twebwe twari twagize muri aya matora aheruka urunani kopa ni ukuvuga coalition des partis politiques pour une opposition participative eh, ni ukuvuga urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi mugabo ikaba imigambwe ikoresha ubwitonzi eh, muri iyo migambwe hariho imigambwe eh, novuga yuko irongowe n'abahutu ikaba ari radebu ikaba ari nkinzo ikaba ari florina kzfdd hakaba n'iyindi migambwe novuga yuko irongowe n'abatutsi canke abaganwa akaba ari nka za prp eh, pmp eh, hakaba eh, n'uwundi eh, nka piebu gutyo twari imigambwe yababa cumi kandi twarashoboye guhiganwa ku nzego zose naho twarushijwe mbega uno munsi urwo runani kopa ruracariho Eh, twovuga yuko urwo runani ruriho rutariho kubera no kujyana dusa n'abajyanye kubera eh, twara bamwe bahisemo gufata inzira yabo eh, bashika nk'imigambwe itandatu yari isanzwe eh, kera yagize uru- urunani mu bihumbi bibiri na cumi yitwa serate humura abandi nabo turaheza turagumana mugabo navuga yuko imigendanire yacu atari mibi n'amategeko u- u- uyarabye ukayasoma ntatwemerera yuko izo nani zibandanya mugabo icyo amategeko atabuza ni ubucuti bw'imigambwe turaza kugaruka kumbure ku ruhara mugira mu gutsimbataza amahoro mpindukiye kwa honorable Tatien Sibomana urunani amizere y'abarundi nago rwari ruhurikiyemwo kumbura imigambwe itari mike Eh, murakoze kubera amategeko bari barahonyanze mu gucamo imico imigambwe eh, ikomakomeye nka FNL na IPRONA eh, twararavye amategeko icategekanya kugira dushobore kwisuganya tuje mu ma- mu matora nk'abandi ico dusanga twogira urutonde rwa- rw'abigenga mugabo bigenga bava mu migambo itandukanye hari abari muri FNL irongowe na agatorwa asa hari abadasigana barongowe na Charles Nditije hariho abo mu mugambwe Rades hariho abo mu mugambwe eh, mbere na ADR byahindutse mu nyuma ahandi warimwo harimwo n'umugambwe yitwa Paribu eh, mu ncamake y'imigambwe ishika nk'itanu itandatu yego Ijyanda ryo mutabazi yagize ati kopa twahavuye dusa n'abaryana kumbura inyuma y'amatora namwe musabye abo usanga mwaramaze kupfana mwe mukamera nk'aba- nk'abacanamo twe ntitwaryanye biha ibambewe Eh, icabaye ni uko eh, abari mu mugambwe fnr eh, bagize inama bagasanga bo ko boja mu nzego twebwe mugabo natwe tugize inama dusanga ntitwojayo nico conyine mugabo ico ntigisigura ko twaryanye na gatoya sangira ikiyago sangira ijambo rikazoza
honorable Tatiana mwebwe amizero y'abarundi arinda kuba yarasambutse ubu ko bamwe mu- bagiye mu nama nshingamateka abandi ntibagende ihe bambewe kuko igihe twagira amizero y'abarundi ntitwaraba amatora yimirije gusa yari yimirije mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nibyo twarashize intonde hamwe kugira ngo nk'uko babivuga mu kirundi bati bubiri buvurana ubute dushobore kugira inguvu kuko twari twiteguye guhangana n'umugambi wari ku butegetsi sndedfdd kandi iyo amatora aba eh, yisunze amategeko eh, tukagira imyamamazo nta nkeka ko gutsinda twari twarabibona amatora aba vuba abatevye n'uwo mugambi amatora azoba turacawusangira mu aricyo bihumbi- gituma amatora azoba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ivyo ntawe ubizi kuko yabaye yaciye mu makosa ico gituma n'ubu atawosya bwose ngo amatora yarabaye ariko abashingamateka baratumirirwa kwitaba ibikorwa by'inama nshingamateka ikiringo kanaka giheze batitaba bagasubirizwa aho bukera babasubiriza ni mwibaza ko muzoca muvana mu mizero y'abarundi n'ubu ntituri kumwe mu nama nshingamateka mugabo nakubwiye imigambi yacu ntiyahagarariraho gusa ko rero abarundi bari mu migambi itandukanye bagumana iyo ntumbero yo gushyira ingufu hamwe kugira ngo bahindure ubutegetsi biciye mu matora kugira ngo haboneke ubutegetsi bwubahiriza amateka n'amategeko y'igihugu duhereye ku masezerano yarusha n'ibwirizwa nshingiro n'ayandi mategeko ibyo o ntaho bihuriye n'uko bodusubiriza mu nama nshingamateka kuko n'ubu siyo twari mugabo ako karangamutima turacagafise kandi turacagasangiye n'abo muri fnr honorable jean de mutabazi inani nka bene za politiki ziterera iki mu gutsimbataza amahoro mu gihugu
nk'ubu imbere y'uko ngaruka kuri icyo kibazo ubagije nagira nk'umuco aba ariko baratwumviriza twe twaragiye mu matora kugira ngo kubwiye twararushijwe kandi twarabyemeye ntitwarushijwe gusa n'umugambi uri ku butegetsi senidefitete n'urunani rw'amizi y'abarundi rwaradusumbije amajwi twebwe rero twari twagiye kwiyamamaza jewe nariboneye neza abantu bo mu mizero baba abakomo abari inyuma ya nditije baba bari inyuma ya gwasa biyamamaza mugabo batiyamamariza ahabona je narababonye haba mwijoro inzu ku miyamamaza yo mwijoro ariko je none je narabiboneye mwe vyo guhonyanga amategeko vyo muganga uri gutegeka narabiboneye barabareka mwijoro avuga rero ngo nta matora bagiyemo barayagiyemo none ajya amajwi baronse yavuze ko batiyamamaje oya ntibiyamamarije ahabona ndagusigurira je rero nico je nico wiboneye nivyo jewe niboneye nkumbura araza kumbeshuza urazi yuko ntuzetasi hano sinkunda babesha arazi arazi guharira oya nanka babesha cyane cyane ejo bundi twaratumwe ko na ntuze twaratumwe ko n'inama y'aka karere bamwe bita abashinga amateka bo muri AR no kuvuga hariho abantu muri bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bari bagerageje kurementanya ibintu bavuga ati akateka kazina muntu nika ntuzeye yuko ka abatavuga muri ubutegetsi namwegwe murimo natwe go turimo mugabo nitwemera urabimwibukije ntiyavyo yibuka mwari mwajanye n'ubutegetsi wumva mutavuga twoba turi kumwe n'ubutegetsi gute kandi twahiganye ngo tuwusubirire
niko mwajanye gusigura bagateka kazina muntu kubahirije twankika inyuma hanyuma rero mu nyandiko banditse kandi n'umushingamateka nditije yasinye yaremeje yuko ikibazo atari ikiringo cya gatatu ni ukuvuga yuko bacemeye ntacyaravuga kuri ibyo si bo mpande ariko aravuga yuko amatora atakurikije ibwirizwa shingiro cyangwa amasezerano yarusha ni ukuvuga uyu munsi njyewe ndabumvira niyo tuko turaharira barabivuye ko barazi neza ko amatora yagenze neza reka ndabyivuge yakurikije vuga iby'iwanyu jewe iby'iwacu ndabyivuge shingiro agakurikiza amasezerano yiyarusha urazi ko ibwirizwa shingiro rifite imizi muri yewe erega ndi ngaha ivugira iby'iwawe iby'iwacu ndabyishikiriza
bangwe nyanza ubyivugire urabyumva amatora yakurikije ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha kandi nivyo twebwe muri kopani ho duhagaze naho utavuga rumwe n'ubutegetsi reka rero ncanza kuri cya kintu cy'ingene muterera mugabo ko wagize uti narababonye biyamamaza kandi
ntibiyamamarije ahabona kubera none ayo manota baronse buba bayakuriye honorable tasiyana amanota mwaronse mwayahawe nuko arabiyamamaje mugabo kumbure bataja ku kibuga ubwa mbere hoho mutabaza arazi neza ko tutiyamamaje ko tuva mu ntara imwe niyo aba yari yaduze nibaza ko yari kumbona nawe abo bandi wabonye igihe warigeze mbona ko nari mubi imbere yagize ati n'abandi ntibajya ku kibuga icyo ni icya mbere bumva ku mugaragaro ntawe yabonye none iyo sendedefudede n'intwaro yayo baremerera abiyamamaza mu ijoro batemerera n'abiyamamaza ku murango ayo mategeko ayo mategeko yakurikizwa baretse kunayaya ako n'agahuguzo ka mutabatsi bata amajwi none yavuye yavuye nyine amajwi ngira ngo bwire iyo yavuye yavuye mu buryo butatu twe turemeza yuko atari ayo baduhaye ahubwo baratwibye niba butabizi rero amakuru dufise amizero yatsinze kandi tiyamamaje urazi ingene byagenze ndabihusigura agatengo karamwegura karamwegura nyine erega n'ubwa mbere erega n'ubwa mbere abyumvise uruvuga mutaba nyine byagenze urabona byaterabwoba ry'uko abarundi bose bategereza kuja gutora ku nguvu utagiye utazosubira kuja muri komine kurondera urupapuro ruja kwandikwa kwa canke ibintu byose bitangwa na komine abo rero hariho abarundi bashacoba bati hako banyima ivyo byose ntegereza kuja gutora uwo ni umugwi wa mbere umugwi wa kabiri ni abasendede fdd batagomba guhonyanga amasezerano yarusha n'ubwirizo nshingiro uwo mugwi w'abasendede fdd nabo nyine batojwe ku nguvu kandi babona ko abakuru babo bahonyanze amategeko kuko urazi abategetsi benshi bo muri sendede bahunze barafise ab'iwabo barafise intara bari baraserukiye uwo ni umugwi wa kabiri uwo ni umugwi wa kabiri uwa gatatu uwa gatatu nawo ni abantu vrema bavuga bati jewe ibiba byose ndatora kandi ntihora ubona ari gutora ayo majwi icyo azomara jewe byo ntibindaba ngaya majwi rero nagira nkubwire gushika saa cenda gushika saa cenda nagira ngo ndagutangaze tutagiye mu matora mutaba iyo minisitiri edouard na pierre claver ndayicariye batabuze abamenyesha amakuru bari bagisigaye ngaha kuguma bavuga amariziruta amizero yari yatsinze ibyo nawe nta byemezo bifitiye mugabo nta ngorane wewe avuze avuze ko batsinze nibyo sibyo avuze ko bi tutagiye ku tutagiye kuburana mugabo akavuga ati ntitwiyamamaje none ibyo bintu birabaho bari batuzi umuntu aratsinda atiyamamaje bari batuzi nturere kazoza reka ndabashimire nkengurukire honorable tatien sibomana yari yaserutse hano ku izina ry'urunani amizero y'abarundi wakoze kwitaba kino kiganiro mwakoze cyane ariko nagira asubiremo hari abatazi ko naje muri ibi biganiro muganibaza ko ntabarengeye akarimbi urakoze nshimire kandi honorable jean de mutabazi yari hano ku izina ry'urunani kopa nagenda bakenguruka ko mashoboye kudutumira kandi twizeye yuko umugambwe radebu n'indi migambwe bacuditse bazobandanya bubahiriza ingendo ya demokarasi muri iki gihugu murakoze aha ni turangirije igice cya mbere cy'ikiyaga reka nshimire na terance manirakiza yarahagarikiye kino kiganiro jerome nyenzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize mwese kuranirwa mu banki no mu byanyu naho ubutaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birabandanya tubibutse ko iyi porogaramu ari porogaramu radiyo yacu porogaramu tubashikiriza iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushyika ku munsi w'imana ku ijwi ry'amerika i kigali mudukurikiranira kuri fm ijana na zitatu ijana na zine muri amabarira n'ibice bitatu mu burundi mudukurikiranira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na FM mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mushobora kandi kudushikira mukoresheje aderese yacu ya imeri nayo ni radiyo yacu arobaze jimeri akadomo kome no kuri fesibuke abifuza kutwandikira kuri fesibuke mukoreshe ijambo radiyo yacu muca mutubona ku rubuga rwa fesibuke kuri site ya interineti nayo mwandike wezi itatu ni ukuvuga we we we radiyo yacu voa akadomo kome tubibutse banywanyi bijwi rya amerika ko ku minsi ya gatandatu mushobora gukurikirana ibiganiro bica ku ijwi rya amerika ikiganiro kira gica ku ijwi rya amerika igihe cy'isaha cumi n'imwe n'igice ku munsi wa gatatu wa gatandatu mu gitondo kigakurikirwa n'ikiganiro dususuruke n'ikiganiro cy'umuziki umuziki kiremeshwa na bagenzi bacu tomase kamirindi na fideli niyo ngabo muba mufise imiziki canke indirimbo mwifuza yuko zica ku iradiyo ijwi rya amerika canke mwifuza gushikiriza abanywanyi banyu tubasabe mwandikire imere abagenzi bacu Thomas Kamirindi canke Fidele niyo ngabo bazoca bazibona hanyuma bashobore kuzishikiriza abanywanyi banyu ku munsi w'Imana naho mu gatondo kuri saha nyene ya saa 11 n'igice z'agatondo kakare mukurikirana ikiganiro ibiganiro ikiganiro citwa ejo kandi kigaca gikurikirwa n'ikiganiro dusangira ijambo mwakoze rero kudutega amatwi ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe na aloise bigirimana tubatumire kubandanya mukurikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire umunsi mwiza